father plant money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see i no go get am money money ego ego I àpèkánu kò go. money money ego ego ego kò ọ̀yàdé mi dákun mo bẹ̀ bless me bless me papa give me good life padà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o money money. make e add up baba. I don't want to see you jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó oh, kó pọ̀, àní I need more Torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Have mercy on me and give me good life. E dey last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favor follow me, Baba. Money, money, eh, go. Oh. go. I think I know go. people, we salute everybody this morning. We thank Baba God as He don't give us all opportunity to take um, seat today. We just, um, we, yes, somehow we at least we get today uh, timing. Uh, so I want to say yes. We try to make sure say today Matano go take us too far. Uh, even though the town they almost they locked up, but we still try to make sure say we go meet up time today. So we talk about God. My name is Adi Omoakawa. I salute everybody when they join us. Shapali Shapali this morning. i know that the house alone. I dey here the Queen of the Airways. Madam, make, make, make you salute our people this morning. My people, I salute una plenty, plenty. Oh. My name na Sandra Ikehua. Yes, um, this morning a good make with. no forget say before we enter the cocoa this morning, we go still take our usual um, national item i mean our our our studio item <laughs> where we dey call the difference between political party and traditional i mean political power and traditional power political power na power obtained from the people and therefore must be controlled by the people while traditional power na power obtained na power given by god it is a birthright it is a birthright and is to be enforced by the people uh, one thing when e good say make we realize anytime any day be say traditional power not be power when human being fit dey even say i dash you so when person dey use politics take dey drag traditional power make e understand say im dey try to smuggle struggle and do wrestle with ancestors god when e ordain kingship and even the people when dey within the locality where the king territory dey and so e good make we realize say politics you fit look am na to me na temporal gain but the ancestors have an answer to it all so that with time you go come dey realize say e no be wetin man suppose dey drag with the ancestors so e good make we realize henceforth say traditional power na power wey god give and na wetin we suppose dey adore with all so we suppose reverend we i mean we suppose dey really dey adore them and make sure say this. people no be who no be just anyhow person dey sit down for this throne and at the same time and at the same time make we make sure say we dey take our responsibility on these people to make sure their upkeep their security their well being as they did fit take care of things of the people, we too should be taking care of the things of the palace and the king so that make um, um, but truly a very to me not be the amount of wealth when king amass to himself na him make king to be a very powerful king o oh. na the amount of influence when he pull among him people na him dey see as a very to make him very powerful because one man no fit rule one kingdom but na with the man alongside his people na him be the power when a king get to take control a kingdom so e good make we realize both the politicians the political elites all of them they are subject to a king as long as they dey inside that community because of this make we know they allow who get who be your subject to come dey rule the man when god don ordain as a king in a community and for those when dey think say political power na forever you have one thousand four six hundred and four. i mean uh, four hundred and sixty-one days and after this just realize after this just realize say e get as the matter dey be you matter how you look am to be you ten o go over the king go still continue e reign so no make mistake wey you go later dey regret after your office because that period nothing dey protect you again okay you know say this matter wey you talk say na true you know say we dey always talk am here be like say the thing na joke true true politician na only four years im dey take sit down but king go sit down for there until baba god tell am say make e come meet im eh, ancestors you know say that one na different one that mm. means na the king na e be the na e dey e e be the leader na e dey in charge the one wey dey elect dey come e go go king still dey yes king go dey one throne politician go come dem go comot ten of dem hundred of dem fit come comot king still dey where he dey until baba go tell am say come rest for us <laughs> na the truth be that. and in most cases you dey take note kings dey always in most cases you discover king go dey office for forty years. na you know what i talk i say go dey there until baba go tell am say come rest. come rest in fact na very na matter so e good make we dey realize say make we know because of politicians dey soil our hands so that make we no go on our own cut our reign short yes so this one na im dey carry us enter the matter of yesterday wey we dey call um, <coughs> wise spending uh, foolish spending you know you can imagine say spending or spending or wisely mm. uh-huh, and giving during festive periods so yesterday we started the matter um, madam ikekwa starts from the angle of uh, the, uh, the people when they always they do emergency and panic buying projects during festive period and then it can't go on They discuss the issue as we suppose realize say even the issue of festivity not just one day project and after that time the matter no get where e dey go hmm. na just to let you understand say if you not day wise you feel day there at the end you come be like say the person when you they think say you wan please you know, no say they wiser and they better planned and so make we a plan how we could use the entire year instead of planning to use an a a day because from our discussion yesterday we see um, parents when they quickly they rush buying expensive clothes during this season because they won't please somebody say my neighbor children they buy me my neighbor mm. children go wear my own must wear but she explained say if she they see something when she like for her children she go buy keep as she see say the next one don't the don't the big pass it go break that one out give her, so the issue of constant buying day and the issue of always having a e day and you find out that you don't even need to buy to have a new one mm festival no need to come to have a new cloth. because even festive period nine things dey there pass. too much but people dey take advantage of the season say ah imagine say things wey you buy na like two months ago once dem say mba the first mba eh, and also okay na introduction the second mba well e don dey near <laughs> the third mba e don set <laughs> once dem don dey sing and jingle bell the price go double times two. Uh -uh so the truth be say this period to buy things e dey dey really very very expensive so e better say you even get them down like when we dey talk about the planning yesterday say just dey get them down na planning get them down you no need to just say na na now you must buy am you must buy that thing now na this period you must buy am because you no get who you dey impress you no get who you dey impress and e get matter okay. Um, um, madam we go take these things these uh, steps today to okay. take really address this topic. Um, spending wisely, and mm. then giving during a festive period mm. by politicians and the kind of uh, uh, how our people ought to take those kind of things mm. the kind look or how which kind mindset we suppose get toward those kind of gift mm. uh, first of all we, we want to look at um, um, uh, how they call people they do should a man plan according to what they get or according to what they think they need to be my brother they say sew your coat according to the size of your material. <laughs> okay. Uh, when they say sew your coat according to the size of your material e mean say you go plan with wetin you get because the size of your material na wetin you get i fit be say i get one yard my neighbor get five yards if my neighbor go sew agbada i come say because my neighbor sew agbada with within five yards me wey get one yard i wan go sew agbada i no go fit wear am because i no know whether na newborn baby agbada because dem swine no go size me there is no way that agbada go e go even take enter if dem say make dem really sew am i no go fit wear am na problem e go be to me so wetin i go suppose do i get one yard my neighbor get five years if my neighbor sew agbada because he get five years one yard wey na get na only shirt na go fit use am take sew then i go use am make that shirt and the shirt fit no get sleeve because na just one yard so you go need to plan with wetin you get e just be like say you dey inside my belle because na wetin i bin wan just tell you before you say mo take am step by step okay. na e be this so na wetin we go need to plan with wetin we get because we no get who we dey really dey impress some people now i tell you the truth because you know say na the waka waka and check check wey we dey do sake of marriage matter and all those issues reports during this period na e we take dey na i e take dey talk so This period as we dey speak now most people don put their car on auction They don put their car on auction why They wan sell am because they don dey tell you say ah three days to christmas i never buy anything for house na be the news like be like wey dem dey say na breaking news <laughs> ah ah see me christmas i never buy anything for house see me see christmas i never buy anything for house some go put their landed property for auction They go come meet you i get fifty by hundred to sell abeg you you fit buy <laughs> maybe that land suppose be originally five hundred thousand make i just use am five hundred thousand then im go tell you say if you get two hundred give me no if you get one fifty first just give me i go fit give you that land for two fifty but if you get one fifty first just give me i take do this christmas after christmas give me the remaining hundred that person go go just successfully throw away two hundred and fifty thousand naira let's say the original price of that land suppose to be five hundred then he go tell you say if you get one fifty even hundred give me i fit give you that land if you get the full cash for two hundred i fit away the land for you why because he tell himself say see me see christmas i never buy anything for house my brother make we analyse this matter <laughs> see you see christmas wetin you suppose to buy wetin you actually need to buy for the christmas no be the same rice wey una dey eat every day wey dey even tire person and maybe every sunday how anyhow una wan no be you wan buy for house you and your children no go fit finish half bag of rice for one day on christmas day no we just dey talk reality now. Uh, uh, for that day for that wait now half bag of rice see you see christmas we never mm-hmm. buy anything eh. There is no way you and your children go finish half bag of rice for christmas day the population wey dey be for house no matter how na take many na na party ah, na marriage na wedding ceremony family e be you wait now because if una two cook na one rubber one dozen mm-hmm. none go cook and believe you me una fit no finish am okay because neighbors dem go cook come knock for door hmm. say ah my my neighbor my neighbor eh, happy christmas see food some home some christmas day dem no dey cook because when all the neighborhood come drop plate for your house e go be like say the one you cook go spoil no be because of say dem dey depend on that neighbor to bring maybe na the uh, uh, normal routine wey dey go on for the environment say neighbors dey always bring you understand so at the end of the day dem fit no eat their own because the ones wey dem bring come all the food wey dem carry come e full table now see me see christmas i never buy anything the thing wey you only need for that christmas like i talk e no pass one rubber of rice and if una too eat e no go pass one or two kilo of chicken make i just wrap am say inside full chicken mm-hmm. e no go pass two kilo of chicken wey una go eat and see you say christmas you never buy anything you go sell landed property for just chikele money why because you need to impress somebody you they need to see you carry ten fowl or five fowl for hand say you dey carry am come house They need to see am say for your house uh, you roll in bag of rice they need to see am say you kill chicken for your house you wan tell the neighbor say just as dem dey you dey too you understand so many people as i dey as we speak now some people car dey for auction they don put am for sale like bros abeg find buyer you know say na three days to christmas help me find buyer maybe the value of that car suppose to be the same five hundred thousand because na maybe use car eh dem go tell you say abeg if you see anybody collect am for three hundred just give me some young guy dey car wey be say go worth like two million naira as we dey speak now maybe maga no pay this period nothing dey hand dem go hail that car for four hundred thousand make dem take celebrate christmas just to paint the town red dem go just after christmas dem go buy another one maybe when maga pay dem go buy another one e no make sense oga adeomo e no <laughs> make sense okay uh, my that one na uh, foolish spending <laughs> unwise spending e no make sense because we dey talk am yesterday say christmas na one day when you wan paint the town red so the cloth wey you wan wear after christmas i tell una say by february valentine new design go come out that cloth go fade out who you wan impress you wan tell me now say if you if you sell your car say your valuables take buy this rainy one for this december in two months time wetin you go sell you go thief take buy the one wey go rain for february no my brother make we talk the reality na the truth na we dey talk so. Uh, my people na still dey lis ten to inform me our business and lifestyle program on uh, inform me number one online radio station this morning and wetin we dey discuss na the spending on wisely and then um, uh, giving by political elites during this season and we how how we suppose they look at things. Uh, Madam Ikekwa don't fit. Uh, don't do a lot of a lot of good job on the issue uh, since yesterday, and we don't discover say people they always plan outside their income. People they do things within. I mean, far above what they earn. So you spend the money you don't have to buy the things you don't need to. Sometimes impress the people you don't know, mm. and so uh, at this point you they see say uh, it creates create indebtedness sometimes a life of no progress you no really get wetin you dey fall back to in life and so this matter na bring us to this level say okay if we should make we really the next point wey we wan really look at now be say should we celebrate politicians giving food this festive period should we celebrate these politicians whenever they are giving food this festive period going by the fact that me and you know say the political elite 99.9% of waiting really create the poverty rate in nigeria na them actually cause am so at this point waiting we me and you suppose they do whenever they bring emergency gift to us like one they do bagging of brown beans right now some they share rice as from tomorrow and next tomorrow the other day me and you they waka away. we dey see we dey use our vehicle They follow hilux when carry ram eh, some they carry goat some carry cow Where we they follow them for back as they start distribution and alongside rice now we don't talk about uh, some people they distribute cow to each ward 10 bags of rice and 1 million naira and you they see if you go by some states when get 23 21 local government 23 local government and 18 local government and uh, and, and thereabout and every eight because i know say states they will get eight local government <laughs> it therefore means some states would ten, spend Uh, do one million per per per word and multiply by whatever and then in, in the later end you see billions of naira being used so should we celebrate politicians this period before you commence abeg a good uh, one of our brother don waka enter house so make a greet our people before we continue the matter. well my country pipo una good morning una me una brother oga mike di organic senator una well done. <coughs> okay so madam ikekwa uh, as e don gree i no get i no i no fit celebrate any politician for this period because the kind person wey i be you no go fit time my mouth make i not tell you the truth say you dey share things for people for this christmas as dem dey call am great gift you no give them for free na something you dey find na you dey share something for them. not be say oh. because of say you get them at heart or you too love them. Really, you no too love them you mm. dey you dey you dey give dem gift so that you feel say when you to take eh, eh, eh, buy your face those gift you dey use am take dey buy your face oh. so that when you need something from them, you go get am even if you give me something my brother eh maybe you i stumble into that kind person you give me e no stop me from doing the right thing when i suppose to do because wetin you dey give out so to start with not be you even first get am <laughs> na the truth because politicians wey dey this country na dem dey impoverish the people of the country hmm. na dem hmm. the all the money wey dem take send dem message make dem take work for different different uh, uh, ward constituency and all that na inside their pocket e dey dey then only december you come give me one Eh, kg of rice tell me say make i take dey because you mm. love me mm-hmm. na error be eh, that na that one be the <laughs> message wey i send you central bank for inside na that one be the work wey you suppose to do <laughs> na that one be the the the development for the community rest when i go eat when i tell you say na only december only one day christmas i go eat am i go forget am then continue the suffering for the community na big error na na big error <laughs> okay if my people dey hear me this morning dem carry come your house collect am yes mm-hmm. collect am but that one no stop you to do wetin you suppose to do so that make dem make make dem understand say no be because of this thing wey you dey do to me you no fit buy me with this thing like our uh, uh, community leaders wey dem go go give so when dem go don give dem finish when things dey happen for the community the people dey shout the leader go be like say they don they, they they get ear problem because if you check am now from top dey come go be like say people get ear problem people go dey shout nobody dey hear <laughs> na big issue for the country so i no get to celebrate anybody because e dey give somebody uh, rice because i no fit tell am say i dey hungry when they carry am come meet me Okay, uh, uh, organic Senator Mike, Mike, I'm like, it could make you put for this matter. What do you think about celebrating uh, politicians this period as they share a lot of uh, gifts this you period? You them because that rice when they share, because, so you no go pay your uh, school fees. Uh, uh no, no you not put job, you, not be, you not employ your children, we don't graduate. The truth, you not put food for your table, you not help you pay your house rent. The, the truth be say, no free me anywhere, even free town, said there's nothing like any free me. Okay you understand so if you look at everybody gets their own way if you celebrate politician this period na you on your own o oh, you understand or your na you dey you no need to celebrate anybody no celebrate anybody because if you celebrate them you on your own but first of all mo first of all take this uh, this thing before i continue. okay we get call. Um, hello. Hello. Yeah. Good morning. Good morning, madam. good morning. Good, morning, morning madam. <laughs> my name my name na olayemi. we, we don know the name once the voice just come up the name don already come okay. well ma. so we don start the matter this morning and i know say you dey street you dey check for a lot of things. i dey follow i dey follow i dey follow i dey una know say waka don carry me waka. yes yes so na so una know my people na so una no hear my voice for inside studio. okay but i say i must have my voice I ikeko i wan quarrel with you this morning so <laughs> because you know. <laughs> you dey advise uh, the indigenous people of nigeria make dem dey collect wetin na so dey hold us make dem so dey hold us wetin na so hold us <laughs> recent because if you ask me eh hmm. all this driven by the politicians by this time yes. i dey see am um, sacrifice. yes oh. exactly. i say dem go do sacrifice mm, for hmm. somewhere yes. dem go come tell dem say dem go give dem make dem chop. na dey cover dem hand. Hmm na wetin i dey plan to hmm. do be that and the truth. so hmm. oh, make make our people you know we dey talk say na our mindset mm. yes o eh. the good book talk say the poor would always have mm. but why me dey choose to say i wan be among the poor mm. mm -hmm. why i no go choose say i go dey among the rich. okay. Yes and work towards it. Mm. again and the, the way people dey define riches e dey different. Mm. Yeah. Mm -hmm. my own if i still get money take pay pay rent i no yes. go naked. Yes. I just garri and groundnut for house. Yes. We soak. Mm. As bad as things be, mm. so we soak garri. Mm. And that's na one thing wey we take raise our children. Yeah. Mm -hmm. Mm-hmm. anything wey dey available. Mm we go enjoy am. exactly. we go enjoy am. we as women say ọ̀dàkẹ́kọ̀ọ́ you know. yes. women sabi sacrifice well well. yes. na men na im sabi uh, spend but mm. some some good men still dey wey dey sabi save even more than their wives. yes. we go tell the truth. yes. Mm -hmm. if we learn to cut our coat according to our material even at madam ike we no go dey get all these rush rush problems exactly. we no go dey do say we wan dey look for here look for there look for there exactly. to do say by fire by force. Mm -hmm. chicken wey we dey chop from january Mm, <laughs> uh, end of the year. Mm. So why this one dey different? Everything na mindset. Mm. Yes na control hmm. na in the thing be hmm. if you choose if you get different mindset about life about things like this hmm. you go see say things go dey different for you and your family. Hmm. Exactly. I remember when my children still dey uh, young thank God today na two of them don graduate mm. one just enter uh, university now. Hmm. I know the sacrifices as a mother mm. wey I pay deprive myself of a lot of things mm. just to make sure say you provide properly for the upkeep of the children. Mm. but even as i dey do that i dey always tell them say e get time wey wey dey come wey be say i go begin enjoy myself o make anybody no complain. so <laughs> <laughs> that's why i get some kind of way i dey do now say hey I told you people before, more than not complain. Let <laughs> <laughs> me enjoy myself. Mm-hmm. <laughs> you get? Yes. Then for this question, we don't talk it before about savings. This our cocoa. Mm. We dey go a long way. I don't practicalize am Oga Adeomo Madam Ikekwe on the uh, organic mic. Mm. Mm-hmm. I don't practicalize them. Now, money when you get your hand na you they use. Yes, yes, exactly if you know say from the money wey wey you get if you dey save from inside you no dey feel am. Mm. yeah mm-hmm. that's true. you no dey feel am. Mm. if you see down for that koko i come practicalize am na later when i come say okay make i even open the koko make i see wetin dey there oga dey omo now i come see say i get some kind valuable money for inside that place yes. wey i no feel am. why because plan. Mm no year don end now everybody dey rush christmas christmas mm. one day <laughs> or new year new year another one day mm. at the detriment of who of your family of the children and all that aba the indigenous people of nigeria make me wise mm. for me o oh, the politicians wey dey give right now na eh, wetin dem dey call am sacrifice. Yes sadaka. na sara dem dey do. yes Nasara. sara. yes sara anyone wey na dem na im dem dey do right now. okay. all to blindfold the people. Mm. but if you fit believe in yourself. Mm. if you fit uh, put your family together to say mm -mm, no, collect. we must be liberated. you go see say each of us go get am right yeah. it starts with you and i yeah. our determination our change of mindset our believing in ourselves na im go bring about say the politicians no go fit dey use our heads again come dey give us because they, they, they don push push us to the extreme of poverty. Yeah. then they go come dey carry peanuts come because they know say people dey hungry. Mm. exactly. Bible don talk say make we make we not make uh, the God of our belle to be our God. Yeah. Let me no dey think about food food food Now they dey put us for trap. Mm. So let me say enough is enough. Too many things dey wrong mm. wey dis people dey do. Yeah. Money where they supposed to repair our society dem mm. dey use until they flex. Mm. They do all, all sorts of things. Then dey come go do sacrifice. So say go blind their eye. I pray say the scale wey come out na I make e comot o. I need eh, eh, na wetin I need to do I get to contribute to this. <laughs> My name na Olayomi I salute una well well. Thank you. Uh, make I go back to my assignment wey I dey do fast. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you very much for that one. Well, uh, Mama, thank you for that correction. Uh, okay. You know say we be your children. It, we thank God say you no dey here to use cane flog us na ma to take correct us. Thank you ma eh you know say this life eh, i talk am before madam call so i say there is nothing like free me even in free town you see life eh me i wan believe say we dey talk say na our politician na our politician from wetin madam don talk na i don remember make me remember where i dey come from so this morning not be just to the politicians we some of us still aid help them destroy the country how we take help them imagine my wife go do nim is the registration they collected nin o oh, two thousand five hundred for her hand only for she to wan go use am take link am sim dem tell am say e no dey uploaded may e go back e reach there dey say if she wan make dem upload am she go bring five thousand naira to take upload am so the way she take tell me the matter i no just know am all of a sudden the anger enter me now say this morning we must go there i reach there finish the young man and meet there say well that's not my business he dey speak english for me say na it is the normal thing now say you say you say wetin it is the normal wetin i say that is extortion because nigeria if you look at once we see any little opportunity we wan scatter everywhere na im make you go see say people go still collect even as we dey advice. na some people go still collect o that's just the truth so if you look am you go see say every corner dey just dey there this set of people now if you go government office now say you wan do because of this same christmas the person go tell you say put something for my hand if not that your paper dem no go sign am and really if you no put something you no go sign am so na one young man come come be like say na him be their oga come dey tell me ah sorry o oh, bros no vex and wetin dey there be say normally this thing suppose to take thirty days i mean sixty days i mean ninety days before e go upload i say why didn't you explain that but if i bring the five thousand now now e go upload now now he say no sir this and that uh, he dey explain to you well eh, this and that uh, maybe he suppose to explain to you say get person for abuja wey dem go give the money he go upload am now wow it's the same thing na that is extortion the same thing wey our politician dey do na wetin other set of people dey do so if you look am that's why i talk say no matter wetin we talk here some people there go still collect am o. Oh. Um, yes mr mike people dey and people still dey but who get ear Listen, make e hear. yeah fine people dey and yet people still dey when you dey talk to you see i don learn one thing get one statement wey madam dey always use e say when i dey do something in the midst of a very large group if na one person dey influence that day i think i'm a successful man yes or i'm a successful person the question is this anambra state election came Hmm. nobody believe say an old woman wey need money pass go reject five thousand. that's true if you check that woman age and her way her life you know she needs even more than five 5000 but she rejected five thousand because so e possible say we fit start am now that na im make am even the same politicians wetin dem dey do is gradual sensitization of to let you believe say they are the only gods on earth the same thing we can start to help the people to let the indigenous nigeria know say no they are not actually gods but you are the one that is feeding them exactly so what you need do is i bring this glass of tea to you i reject it i'm not taking by the time One thousand people stay away from collecting the next generation of one thousand added to it we have oh, grown to 2000 yes. if i now if two thousand people influence another two thousand, what have we done we've gotten about four thousand, and gradually the thing go dey circulate this is what we need to do na the issue be this my people this morning as still dey lis ten to inform me program, our business and lifestyle program, uh, uh, on informing international online radio station and number one online radio station. When you for the here and life are direct undiluted message. What we they discuss today now? Spending on wisely and giving during festive period, and then you see the part where we they look at today now celebrating politicians during festive period as they dash out food and then meanwhile all through the year 200 you can imagine 365 days now you live your life without this guy coming around you suddenly they bring 10 kg of rice to you oh you are the best you are going to win the next <laughs> election you can imagine what the guy is taking you cheer, for cheer cheer imagine win the next election so when he come enter and win the next election you are still going to come win for 365 days eh, oh e go take four years take gather the whole money wey take give you two rubber of rice <laughs> yes yes na yes e go gather am finish when you dey talk go be like say your your e get ear problem yeah i like the language wey you hear you say for now no ear dey work but mm-hmm. until now until now nobody know say suddenly they start they start plenaries when they concern the people because election is very close and don dey near. don take dey share the food since you go first gather am put for pocket before you come remember say e dey one position then that minute quarter to go you come carry caterpillar come take dey scatter dey spread dey go for the whole street say dem dey do road yes na see my my people i think the time for this uh, uh people just dey say ah mumu don do no it's not even the mumu the question is when dey you ready to quit that mumu where you be yes because first because the mumu don too much some time ago before my father died he say if madman dey waka for street e dey happy so he used this language he say he say sometimes the mind of a madman be say he say madness is very interesting only the waka waka about it na him be the problem when madness get. Mm-hmm. he come say but the day when the madman dey realize say ah ah how come i am this dirty he say e don dey well. yes. so the first thing is for us to first recognize the problem until you recognize the problem you can't have an answer to it you can't get a solution now we have recognized the problem say for four years you don mean anything until when election is coming again the same see check thirty-six state governors in nigeria dey use the same pattern dey operate <coughs> when dem win election and whatever first of all no more selling on walkways exactly no more this no more that but when election is coming you can load anywhere in nigeria if you like climb the walkway not consign dem climb walkway abi you come and load the government house load passengers inside governors office e no get problem <laughs> you have not made mistake but the day when they finish winning election you don enter they will impound your vehicle eh law get the days wey take dey work you no know eh. law get the days wey take dey work well now my people wetin we dey look at the angle wey we really dey concentrate on today be say because yesterday we deal on the issue of people trying to always look for a way to eh, plan and then do their things panic buying on e own i i i think i want to add this into it wetin they actually they create price hike during festive period And i do i do one small check check i come discover say is not really go oh. higher. Not people pipo dey hire because i live here for instance i come up for inside already. Oh. i go around, enter ogbogwe market okay before orionwo for there, i enter ogbogwe market i discover say price is still dey where dem dey i comot for there go iru market price no gree change i comot for there go eh, ozanogogo in delta before agbo i discover say prices no change but suddenly as soon as they start ringing that thing wey you dey call jigu bet rate on the street <laughs> prices begin dey move <clears throat> that's why that bear now will go thief am in fact we need to steal the bird and take mm. it away from the town so that make anybody know the jingle bell now i discover say we are the cost of price hike mm-hmm. how nothing change because they no just produce this thing this yesterday morning mm-hmm. yes or no be even dis money they produce and when the cost of production come high wetin happen because madam ikekwa needs it mike needs it adeomo needs it mr mr tissue needs it madam uh, cloth needs it all of us come come here begin dey oga how much oga how much so uh, eh, <laughs> if this is my period five five thousand. yes. for one thing that you were supposed to sell for one thousand five hundred naira when you don negotiate am down i will come sell for you for four thousand five hundred and by the time i say e eh, e cheap o not knowing i have taken two five from you already and the more people dey rush come out dey say that they go the market the driver go say ah people don full yes so the price go tell you say the price now don go up don go up so <laughs> as at yesterday i hear people somebody talk say from ring road to uh, eh, aduwawa na five hundred naira. Uh, oh, okay. Hmm. what happened to the road the road don't long pass as the first long no i can't maybe they don't put new quota you know say because the ask whether dem don change the position where i do our day maybe they carry <laughs> Don't extend go out with no dem carry the road go past through sapler road no whether they don't <laughs> extend that, go out somehow i don't know something happened. mr mike be like say they carry ring road reach your area abi now the time plan say dem carry am pass through ekewan barracks i come dem carry kick scare go that side and so the extension now the price need mm-hmm. to go up so you see you see the mentality where we dey talk. People are mounting unnecessary pressure on the market, and because of that, the market pressure, the demand, the, the, the simple word of when demand is high and supply is low, and is supply actually low? No, no. we had to do holding. Mm. Yes. This is the technique business people now use. Mm. Go to Mission Road, you go deliberate that rice no dey see this one wey dey so if you know one buy madam na you know you know the mm. funny you know how many bags i get of the rice wey you dey ask me when they when we wan buy they only give me ten ten ten uh, then that time na you come you want that one and once you say you want that one any don't stock the shops in three business man dey buy rice this time at all that don is three months ago four months ago exactly and so you just imagine tomorrow you go say he is the richest man in this <laughs> market you pack your money go dash one human being you say he's is the richest man and so the people need to start changing their perception and orientation about the issue of festive period first of all you go okay i think we need to talk to the indigenous people of nigeria before the time waka comot on from my own angle I, I dey look this period as a period where i think na period where personally personally my personal lifestyle i dey stay away from market yes i no know i dey feel if i if i use that language offend you please forgive me o oh. me <laughs> i dey always stay away from market if you send me message say go buy come i dey dey very reluctant you know why because i dey personally my conscience no dey dey happy when i dey price mm-hmm another secret still dey in buying for this period the truth be say <laughs> you know say uh, anyway na your feed so jingle bell period now as e dey help dey rush now for market <laughs> eh if you wan buy like vegetable now let's say you wan make eh, fried rice you wan buy vegetable early in the morning go buy just go market go hmm. buy that time the market never dey rush so the person go use normal mind take sell am but in the afternoon people don gather am you wan buy hey e go be times three of wetin you buy in the morning so morning price the afternoon price dey yes and another thing again um when the festival don finish let's say christmas na on wetin na on twenty twenty-fifth or like when you say new year day on new year night mm. new year night new year eve eh all these igbo people they dey like to clear not only igbo sef but majorly igbos okay. they like to clear their goods for the year because they know say when you enter january na mm. new design for the year go come out. come out so they go clear all their goods they go pack and come out just dey enter market they go come out from their shop enter market street. abeg i wan give you one small thing. They go begin ring bell like when we do any amount. this one na physical investigation wetin happen in 2017 hmm. we do one experiment we run one project hmm. project search the market on the 25th na im be the project but today the report dey with me i no give anybody because e dey always help me to know the way i now approach things hmm. in 2018 again we do project search the market 2019 <coughs> uh, uh, was it 20 yeah 2021 january mm. uh, I mean, no 2020 january. december 25th okay. we do the same thing mm. so for a period of three years i don't run that thing and i discover say it's always repetitive mm. and so the thing the report i got in 2017 2018 2019 and 2020 mm. mm. na the same so even if i go again this year na the same thing i go still get mm. so i don't form my conclusion now nobody tell me say go run am but wetin i do i just tell myself say every on the 25th mm. i'll go market go buy something. yes yes go cheap now i discover say first thing no go in the morning mm, in the afternoon when all the stew don dey make shine shine mm-hmm. shine shine for all the houses come market the same tomato dey sold for you in basin for two thousand something you will buy it for three hundred and fifty naira. now they tell you morning and evening nine take dey work you see na evening dey cheap pass because the man know say first of all those tomatoes hand don meet them two the same chicken you bought for seven thousand i'm sorry to say mm. for those that are selling chicken i know spoil your market the same chicken you sold for seven thousand when sun don deal with am He go sell am two five hand don meet am and chicken <laughs> eh, eh, half of him life don comot sun don remove part of him life <laughs> that same quality and weight of chicken dey like three thousand three thousand is too expensive <laughs> i i say it's too expensive i dey tell you some no wan carry and go house go dey feed them again do just see, buy when i check round the prices of everything including wares i discover that nigerians just dey punish themselves rushing to market yes so na human influence on prices not be the human if not be the actual influence on prices mm. yes at the end of the whole thing na we make am cost for us buy exactly so what i tell i concluded was that even if at all i need anything brother na according to madam he say cut your coat according to your cloth right yes not according to your size size so one thing i do the way you drop one thing on facebook don't spend like them because you are not getting like them. Exactly. So the I best thing I know that live within the re- wi- below the reach of your income. Yes. See, people are living above their income. Many of us don't make that mistake before. We retract our steps. If you are living low, live below your means. Yes. Because if you live below your means, first of all, now you go fit take guest service. two if you live below your means your savings will now help to increase your financial status that a politician no fit take advantage of you mm. and you will never be hungry for wetin e go. exactly three whenever you live below your means you no dey get eye on things wey you no suppose dey pursue. exactly you only do the things you need and not the things you want and i want to let the indigenous nigerians know we dey advocate on this platform this morning any gift trojan gift any gift coming from a political elite this period e no first remember you last month e no remember you the month of september and october when erosion dey eh, flood dey carry people farm dem no remember you why now why just because of on the fifth or the twenty fifth and on the first, reject it tell them i am not hungry and actually run a test on yourself to know whether that hunger go kill you <laughs> see if you no die november you no die october you no die september, september. you no die because of hunger july you no why come be say you no die for lockdown why, why come be say na now mm-hmm. if a country was shut down okay december twenty th dey tougher than coronavirus lockdown at all if you fit survive am wetin make you feel say that day 25th go come be like coronavirus again so my people you can reject it if they brought pilate if they no give you why are they sharing the rice now yeah. and you are collecting so if you present your hands to collect it means you offer yourself to be used as the next sacrifice of blindfolding and and a spell of never knowing the truth. just remember this word small pikin wey wash im hand clean e go follow adult eat dem go adult go invite am make come follow dem eat see the truth be say e no far that this one i drop for facebook i drop am because i mean am many years ago na one man that's for lagos na call me tell me that word the guy na one of these big barrister to uh, this osun state governor that time get money well well na he tell me that word if you no dey earn like dem no spend like dem because if you dey follow dem spend on your own o oh. january school fees go come knock kpokpokpo january we dey call am twenty hunger na those people wey overspend this december na e, january dey be twenty hunger for them. remember say december that one day wey you wan spend this money so everything wey you dey rush once january the january get ten months if you no know <laughs> may you know now na when hand meet you e get ten months inside am now you go know say yes january reach ten months only january <laughs> only january of thirty-one days you know why i dey talk so because i don still work for government too <laughs> that time eh, na january you go know say you go know say hunger dey because that time they pay you before on the twenty-fifth yes now you don spend the money finish maybe towards twenty-fifth twenty-sixth you con go collect on the thirty-first again or thirtieth so look am na people dey say january get ten months so you have to use your brain if in fact eh, buy foodstuff down because person wey get foodstuff for house na small small money na e dey spend o i dey notice say some family now they go wan cook they go buy one cup of rice two cup of rice see whether you like it or not that bag of rice wey you say na thirty-five thousand ah, if i buy half now wey i wan see that kind of money by the time you buy everything wey you calculate that cup you discover say you buy one bag of rice seventy-five thousand or eighty thousand. <laughs> okay well. na the truth be that so abeg e no compulsory say that day we must eat, eat rice like me during christmas day if you come my house you no go see rice eat you go meet normal eba or if pande if money dey to buy yam you go see pande pandemia if money no dey na eba you go meet Now we go eat and nobody dey die for my house <laughs> i dey advocate say eat amala you dey talk about the issue of say you dey pounded the yam no you know if yam no dey eat wetin dey na wetin corn flour dey there <clears throat> the question is i wan make you tell me one person when since when e dey celebrate the christmas dey come i want to paint the town red i want to make sure i buy human hair i mm -hmm. iphone fourteen and all of those stuff who his stomach dey talk. at all nobody i make one post this early morning i put uh, five naira note hundred pieces that is uh, that should be five hundred naira i say na with this money now i wan take paint the town red then first of december i make another post eh, one book say how to spend eh, eh, spend one k through the whole of december if you look am eh e not necessary say e not necessary say na 1k i wan spend that thing me i dey try to tell people say how to reduce your spending all your spend wey you don dey spend all the month na this month so na me they even dey reduce my spending more than the rest month why because i know say na now people wan overspend and if you can do that <laughs> my brother and my sister january e no go use you the way they use other people una well done my name na oga mike the organic senator Hey, madam ikekwa abeg as a mother talk to women when they create crisis for house because they feel say mhm. twenty-fifth na. when the oga uh, oga eh, trouser. or um, when they always force people they make the mistakes when they no suppose make so talk to women help us understand uh, the reason for wise spending and not um, unwise spending so let you know say na um, most times na the pressure when madam put for oga body na dey make oga put uh, motor for sale. <laughs> <laughs> emergency buying go say abeg auction any amount who get make e come collect am and you forget say once oga sell dat motor una use am buy rice wey una no actually get who una wan impress o just make neighbor see una say una too dey when una don eat finish una hmm. don purge after the celebration eye go neat mm-hmm. go find out say you don lose one of your property because whether you like it or not that motor na property for the house you don lose one property. exactly when of course say oga maybe he sell am invest the money take am open business for you. that one different you go turn big woman when e be say inside one year you fit even buy motor but dem no invest the money una use am take impress una sef no be anybody because nobody even see una you wan just you take am deceive yourself because you feel say somebody dey look you you wan do as other people take do no be wisdom na foolishness na e be mm-hmm. because the house go suffer am as oga dey suffer am you go suffer am your children go suffer am all of una go suffer am but if dem invest that money you no put that pressure for oga body e no auction that motor maybe that motor either na oga use am take work bring money come house or you look for driver give make dem take dey work come house you still dey get your satisfaction fit still dey take care of that house or dem even sell am sell am well without say dem no rush sell am dem sell am for better money you use that money take start business make you reason am because this life where you dey go still far you get children to take care of no be one day celebration go make you put pressure for oga body when e be say e go take the wrong decision any woman wey be say e do that kind thing na foolish woman when e be say e wan destroy im home. don forget her name o. Oh. my people na, her name <laughs> na wetin person comot eye na im mate do pass am o oh. my name na sandra ikekwasalotuna. yes my people first e good make we realize say um, wetin we dey discuss this period na spending wisely and giving during this um, in the midst of this present uh, situation when the country they face. If you actually be one, be a patriotic Nigeria, you for don't even know say you're not supposed to work to make Nigeria reach this level. I no need to give you not to provide measure say the you go feed they get for yourself. Now make the ade the Chinese idea say teach a man how to fish and not not give him fish, so that whenever he need fish he can always fish for himself and e good make we understand say every human being need to dey live within the capital when e take dey build up the capital and then live within the means when e get no spend above your income live below your income so that you go fit dey meet up with the challenges of life and then another thing e good make we realize say celebrating eh, politician or political elite this period na be like na greek gift and moreover you go discover say na just normal sacrifice when dem wanted, take dey continue to cast spell on you elders get am as an adage say who don eat person salt no dey fit speak bad about the person because wetin you dey speak no dey meet the person but e dey come back to you and so e good make you realize say no time when you think say you go fit they collect from them and yet work against them whatever they do will always come back to you if somebody fit fry akara give person eat na rice e no fit give you eat to make sure say you go come be his slave so remember if you dey faithful in much in little when dey your hand much will always be available for you to be to control which means if you fit control the small thing when they come into your hand with time e go grow to become very big and at the end you too go come be somebody when you go fit dey give out with time no ever see yourself as someone when dey too dey poor if the bible say the poor we go always have mean say you should choose to be a poor person you can struggle to go out of that class obafemi awolowo say very little minute or insignificant number Now get political awareness on how to control the society a larger population wetin make you no go belong to that group why do you think you continue to be among those who will always be the thugs who will always be the slaves and at the receiving end go wear cloth go stand for inside town dey wait for boy or girl wey no reach your age so today take a decision that i will not accept sacrifice on the street any longer you go find out that your house will always be filled up with food if you try yourself say you wan live right you go always get am right but if you say you don want to live right wrongs will always get and so the law of attraction say na wetin you think more na im dey always come around you to me if you dey house you dey think evil evil will always be happening if you think good good will always happen around you so today i wish the entire indigenous people of nigeria uh, a happy celebration of the festival when they ahead on saturday but e good make you realize don't use that day as the day to let word come to an end if the word is not ready to come to an end even after you have left it still will not come to an end Now, this one we get say the information wey you hear and use na be the power wey you get to take comot for the situation wey you find yourself until we go dey hear ourselves again my name still be lade omoakao i salute una make una no comot o oh, because the program farming things still dey come our way.